Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. roobii waxabajjii 12 bara 2019 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2011 keessummeessaan keessaa narraan namoo daandiiti.
Gareeleen Sudaan keessaa mariif gattaa'uuf tolee jedhaniiru mataa oduu har'aatti attam jirtu waan jaallanne gammadaati.
Kaameruun keessatti aleellaa gareen shororkeessotaa geggeesse loltoota kudha sadii dhumanii uummanni hedduun eega madaa'e booda mootummaan biyyatti waraana isaa gara daangaa gama kaabaatti bobbaasee jira. Soodduun nama beekamaa jaatanii alii bara dhibba kudha sagaliif sagaltamii lama naayiroobiitti ajjeesame har'aa yaaballootti eebbifamee banamee jira. Kan kaleessa du'aan boqotte artist Steenesh Girmaaf sirna awwaalchaa har'aa raawwatamee jira Finfinneetti. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duudhaaf gara jaallanneetti deebina.
Dhimma Sudaanitti gorsaa addaa muummicha ministeera Itiyoophiyaa akka ta'an ambaasaaddar Mahamud Diriir gareen lamaan kan Sudaan mariif gattaa'uuf tolee jechuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa kana Iskindir Fireewot erge tujubee dhiyeesse.
Gareen hoogganaa waraanaa yeroo ce'umsaaf mormitoonni Sudaan marii kana dura geggeessamaa ture itti fufuuf qabxiilee hanga tokko irratti waliigaluu isaanii ambaasaaddar Mahamud Diriir sabaa himaaf ibsaniiru. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin. waliigalteen kun irra ga'amuun muummichi ministeeraa dr abiy ahmed humnooti siyaasaa adda addaa haasofsiisanii yaalii walitti fiduu isaan godhaniin ta'uu dubbatan waliigalteen irra ga'ame maal akka ta'e illee ibsaniiru sadarkaa amma irra ga'ameen jedhan ambaasaaddar mohaammed gareeleen lamaan walii walii isaanii himachuuf maqaa walii balleessuun akka dhaabatu akkasumas itoophiyaan jaarsummaan gidduu seenuun humnoota wal morman qofaa utuun taane ummaticha birattis fudhatama argachuusaatu mul'ataa jira jedhan qabxiilee irratti walii galame keessaa jedhan ambaasaadar mohammud ሌሎቹ መሰረታዊ ነጥቦች ከዚህ በፊት የተጀመረው ድርድር
Qabxileen buuraa kaan mariin kana dura jalqabame bakka dhaabaterraa akka itti fufu gochuudha. Sadarkaa qajeelfamaatti dhimma kana irratti waliigalanii jiru. Kana jechuun dhimmisaa xumurameera jechootu hin taane gara mariitti dhufuuf fedha agarsiisuu isaaniitii fi fedhii gaarii kanas hawaasa addunyaaf ibsuuf jecha. Akkuma kanaan humnoonni mormitootaa kan hoogganaa jiran warraaqsa uummataaf sanaan walqabatee daandii cufuu dhaabanii jiru. hoogganni humna waraanaas hidhamtoota siyaasaa hidhamanii turan hiikee jira.
Ambaasaadder Mohaammed sadarkaa ammarra ga'ameen mariin sunis yeroo dhiyootti kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.
Ugaandaa keessatti mucaan tokko dhukkuba iboolaan du'eera. Kunis iboolaa waggaa tokko dura Koongoo keessatti ka'ee daangaa ce'uudhaan gara Ugaandaatti seenee booda ta'uun ibsameera. Ugaandaa keessa kan jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ministeerri eegumsa fayyaa ugaandaa maqaa dha'uun akka gabaasetti mucaa dhiiraa umrii isaa shanii roobii har'aa du'e ministeerri eegumsa fayyaa ugaandaa dr jeen eesin akka jedhanitti mucaan kun gara hospitaala kaagaandoo kan ugaandaa dhiyaa keessa jirutti geeffamee ture kunis mucichi mucicha du'ee fi miseensota maatii isaa hedduu riippaabilikii demokiraatawaa koongoorraa wiixata darbee gara ugaandaatti ega ce'anii booda. haalli biyyoota afrikaa gama bahaa keessaa fooyya'aa jira jedhamus haalli eertiraa keessaa jijjiirama kan hin argamsiifne ta'uu ibsuudhaan gareeleen mirga dhala namaaf falman kan addunyaa soddomni kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessanii jiru. kanaaf kaawunsilichi walga'ii isaa isa afurtamii tokkoffaa irratti akka dhimma kana laalu gaafatan dhiittaan mirga namoomaa eertiraa keessaa akkuma ammaatetti akka jiru walabummaan pireesii akka hin jirre gaazexeessonni kudha ja'a ammayyuu himatituu irratti hin dhiyaatin hidhaa keessa akka jiran reedduun isaanii bara kuma lamaaf tokko kaasee hidhaa keessa akka jiran xalayaan kun ibse aangawoonni eertiraa namoota seeraan ala hidhan lubbuun jiraachuu isaanii ragaa agarsiisuu qabu jedhe guutummaa biyyattii keessatti aangawoonni mirga jaarmayaalee hawaasaaf iddoo hin kennan jedha kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa inni afurtammaffaan baatii bitootessa darbe gaggeeffame dhiittaa mirga namoomaa walii galaan duraanis ta'e amma gaggeeffamaa jiruuf kanneen itti gaafatamoo ta'aniif hubannoo akeekkachiisaa kennee ture jaarmayoota iyyata kana galchan keessaa kan akka amnesty international koree mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan cpj human rights watch keessatti argamu. gujii dhiyaa fi aanaalee daangaa bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa kan aanaa amaaroo gidduutti waggootii sadiif walitti bu'iinsaaf haleellaan gaggeeffamee ture kaleessa araaraan xumuramuu gabaasamee jira. Haleellaa gara jabinaa humna hidhateen gaggeessamu ittisuuf tarkaanfii dandeessisu fudhatamaa akka jiru ta'uu bulchiinsi godina gujii dhiyaa beeksisee jira. Bulchiinsi godina Amaaroo gamasaan daandiin waggaa sadiif cufamee ture tajaajila uummataa banuu ta'uu ibsee jira. Hedduminni raayyaa ittisaa fi humni nageenyaa iddoo sanaa akkuma hin kaane ibsameera. inumaayyuu humna dabalataa seensisuudhaan mootummaa fi uummata godinaa lamaanii waliin hojii naannoo sana badiirraa qulqulleessuu akka gaggeeffamu yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira. Waajjira haadhoo mootummaa Hoong Koong biratti hiriirri guddaan gaggeeffame har'a gara hookkaraatti jijjiiramee jira. Kunis poolisiin hiriirtota waliin ega walitti bu'ee booda yoo ta'u hiriirtota kana ba'aan kana seera wal falmisiisaa ta'e kan nama dabarsanii biyya biraatti kennuu irratti mormii qaban dhageessisuuf ture qondaalli poolisii kanneen haguuggii mataa kaa'atan waan ittiin haleellaa irratti gaggeeffamu ittisan qabatan daandileerra tarree galanii gaaza himimmaansu akkasumas waan ija namaa gubu biifuudhaan gama kaaniin immoo rasaasa laastikaa uummata irratti dhukaasaa oolan kunis hiriirtota duubatti akka deebi'an gochuuf yoo ta'u hiriirtonni hangi tokko dallaa kaa'ame cabsanii darbuun poolisootaatti waan argan darbataa turan oduun har'aaf qabnu kanuma.
kan dhaga'aa jirtan as waashingtan dii sii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. biyya kaameruun magaalaa daaraa keessatti gurmuun shororkeessotaa booko haraam haleellaa geggeesseen eega loltoonni kudha sadii dhumanii siviilonni lakkoofsi isaanii hin beekamne hedduun madaawanii booda mootummaan biyyattii waraana isaa gara daangaa gama kaabaa naayijeeriyaaf chaadiin daangessuutti bobbaasee jira gabaasaa mookii edwin kindizeeka tujubeetu dhiyeessa.
loltoonni kaameruun kan humnooti addaa yeroo hatattamaa biyya isaanii shororkeessota bookoo haaraam irraa eeguu faaruu mul'isu faarfataa oolan waraanni kaameruun roobii har'aa leellistoonni islaamummaa yoo xiqqaate loltoota isaa kudha sadii ajjeesuusaaf yabalaawwan waraanaa sadii haleellaa dilbata darbeen barbadeessuu mirkaneesseera naannoon kun magaalaa laga chaad waliin waldaangeessa gabaasi sabaa himaa naannoo akka jedhutti loltoonni digdamii tokkoof loltoonni bookoo haaraam kudhanii ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u shakkamtoonni afurtamii shan kaleessa galgala to'annaa jala oolaniiru jiraattonni gandeen sanaa kanneen gamasii baqatan bookoo haaraam yoo xiqqaate siiviilotaaf loltoota afurtama galaafatee jira jedhu waraanni kaameruun battala siiviilonni ajjeefamuu hin mirkaneessine garuu waggaa tokko keessatti haleellaa bookoo haaraamiin geggeeffame kan lubbuu galaafatee jedheera ajajaan waraanaa naannoo koloneel nidiikuum azee akka jedhanitti loltoonni itti dabalaa naannoo daangaa kaameruun haleellaa lootee seentotaa bookoo haaraam irraa eeguuf bobba'aniiru dallaa naga eegumsaa daangaa sana guutummaa irratti ijaaruun rakkisaa waan ta'eef jecha holqa meetira ja'a gadi fagaatuuf bal'inni isaa meetira afur ta'u naannoo sodaachisaadha jedhanii yaadanitti qotaniiru akeekisaas jedhan azeen shororkeessonni cabsanii akka hin seenne yookaan miliqanii akka hin baane gochuufi waraanni kaameruun godinaalee sodaachisaa ta'an marsaniiru jedhu waraanni kaameruun dhimmootii tarsiimoof jecha loltoota meeqa daangaa irratti akka bobbaase hin dubbanne waraanni biyyattii godina walitti bu'iinsi jiru ennaa eegaa jiru kanatti. jiraattonni naannoo sanaa sodaadhaaf jecha baqataniiru kan umriin waggaa 27 saalihuu jumiilaa keellaa wal'aansa fayyaa mootummaa kan haayik aliifaa keessaa wal'aanamaa jirti. ennaa namoonni martinuu kallattii adda addaan baqatan aniif hiriyoonni koo dubartoonni hangi tokko taane mana barnootaa naannoo sana jiru keessa dhokanne daree mana barnootichaa keessa dhokanne ituu jirruu jetti jumaayilaan dhukaasa guddaan dhaga'ame sanbooda qaamni ishee madaa'uu argite keenyan mana barnootichaa hangi tokkollee ni diigame jette lolli waan hammaateef waraanni kaameruun isheef dubartoota kabroo kudha lama wixata darbe daaraa kirraa gara hayil aliifaatti nu geessan bulchaan naannoo kaameruun kaabaa midijiyaawaa baakaarii akka jedhanitti bookoo haraam torbanneen sadii keessatti haleellaalee hamaa sadii geggeesse. irra deebi'uudhaan uummati naannoo sanaa hamma danda'ame yeroo gabaabaa keessatti waraana waliin waliigaluudhaan nageenyi akka bakkatti deebi'u gaafatan bakaariin gareeleen balaa ittisan deebisanii hojii jalqabuu qabu ka jedhan bakaariin keellaaleen daangaa irra jiran martinuu eegamuu qabu sochiin shakkisiisaan yoo jiraate battala waraanatti gabaasamuu qaba jedhan tokkummaan mootummoota akka jedhetti lolli kurna tokko kan bookoo haraamiin geggeessamaa ture uummata kuma digdamii torba innaa galaafatu kaameruun chaad niijeeriif naayijeeriyaa keessaa kanneen miliyoona lamatti hedaman qe'ee ofiirraa godaansisee jira koomishinni humnootii waltaatotaa kan holqa laga chaad loltoota beeniin kaameruun chaad niijeeriif naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan lootee seentota lolaa turan.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootti dhaggeeffatoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. artisti teenesh girmaa dhibee fayyaa ishee mudateen baatilee aga tokko eegaa yaalamaa turtee booda kaleessa galgala finfinneetti du'aan boqottee jirti. sirnaan awwaalchashees har'a raawwatamuusaa beekamee jira abbaa warraa ishee artist dammaree daggaseef artistoota taneeshiin beekan kabiroo dubbisuudhaan muktaar jamaal finfinneerraa gabaasaa nuuf erga qaba.
artist teenash girmaa dhibee waggoota shaniif irra tureen booda. guyyaa kaleessaa halkan boqachuu isiiti firoottan isii kan isaan dubbatan abbaan warraa artiist eteenash girmaa artiist dammara laggasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka himetti eteenash yeroo darban keessa dhibee irra tureen yaalamaa turtullee dhumatti lubbuunsii haala kanaan darbeetiniin jira jedha.
dhukkuba dhukkubsataa turte kaansarii harmaati finfinneetti wallaanamaa turte waggaa shanitti turee jira. Kan kanaan dhibamtee turte inuma yaalamaa turte kana booda akka waaqaatitti gara waaqaatitti dabarree maal goonaree bakka kanatti geenye.
Tariitii sababuma kana baay'ee waltajjiirraa faffagaachuun dhufe jechuudha.
Sababuma kanaan waltajjiirraa fagaachaa dhufte garee galgala akka sa'aatii kudha tokko irratti boqotte.
Karoorota maal lafaa qabdii turte silaateen ishee wantoota hojjetaa turte kaasettiin lafa jiranaan jettee waan baay'ee waltajjiillee baay'ee hojjettii turte.
Oromeessa guutuu kaasettii haaraa hojjechuu hojjettee fixxee xumurtee xinnoo maastariif yeroo tokko tokko haalli ittiin ijaa'inee dhukkuba kan jiru kana wajjin xumurtee Ibrahim Biraan hojjechaa turte. Xumuruudhaaf xinnoo to'aafeeyyuu. Garuu amma isaa addaan jedhee jechuudha. Haala sanirra jirtiyyuu sirba ammayyaa Oromeeffaa walla aadaas hojjetteetti waan baay'ee babbareedaa hojjettee turteeyyu.
Eessa faatti yaalamaa turte waggaa shanan kana keessa akkami yaallichi hammam tokko baay'ee ulfaataa taanaan sadarkaa kanaan dhaqqabsiise.
Tukur Ambassaatti kaansar maakaditti achitti yaalamaa turte. Isaan achis indoonni dhufanis ilaalanii turanii isaanis yaalanii akkasirra turre.
Maali wanni silaa eteenesh fedhaatiniin turte wanni silaa akka dhaamsaatti illee ati dabarsuu fi barbaaddu?
Seenuun odoo waan baay'een hojjettiin boqotte garuu ijoollee saddan qabdi ijoollee dhiira lamaaf dubartii takka qabdi ijoolleenis gara ogummaa kanatti xinnoo. hojjechaa jiranii maqaa ishee waamsisuudhaaf Iteenuu nama nagaa turtee nama gargaaruun jaallatti nama jaallatti bakka dhaloonni ishii gara deemanitti nama gaarii turtee hoggaa soddomi tokko wal fuunee turreerra. Garuu kan isaa lamaatti mataa kaadhaatti taa'ammaa haadha dhabee jedhee yaadame.
Kanneen dhiheennaan artiist Iteenash Girmaa wajjin hojjetaatiniin turan keessaa takka artiist Hawwii Tazarraati. Artiist Hawwii Tazarraa Iteenash nama akka hiriyyaa qofatti waliin hojjedhe osoo hin ta'in nama akka haadhaati jetti.
Iteenash egaa baay'ee nama cimtuuf baay'ee nama aadaa ishee guddisuuf tattaafattu nama naamusa qabdu nama akka haadhaa nama disipiliinii guddaa qabdu jechuudha. Artii kana qo'annaa keessatti isaatoo yeroo waan tokko qo'attu nama tasgabbooftu fi nama qabbanaa'uuti.
Mee wanti tariitii isheen ittiin ishiin wal qabatee hawaasnis yookaan immoo dinqisiifattoonni ishees beekuu qabu jettu waan hiriyyummaatti beektu yoo jiraate akka saansaatti illee waan dabarsitu.
Artistoota baay'een iddoo kanatti argaa. Uummata Oromoo fi dinqisiifattoota ishiitiin wanti jechuu barbaadu Iteenash egaa dhukkubsattee mana turte. Har'a garuu uummata baay'een asitti argaa ture jiruuf jireenya keenya keessatti. weellisaa Oromoo jechuun sagaleedhaan miira uummataati. Qaama biyya ijaaru, qaama biyya biiguu sagalee uummataati. Uummanni Oromoo jiruuf jireenyatti wal gaafachuu fi wal iyyaafachuu fi wal bira dhaabbachuu keessumaa weellistoonni Oromoo dubartootaa weellistoota saba biraatti. Haalli mijatee fi qixxee dhiiraa hiriiranii sagantaa adda addaa komfortiidhuma adda addaa bara lubbuun jiranitti yeroo dabarsanii hin argu. Kanaaf artistoota dubartootaa yaaqessinuu Wallisaa Taaddala Gammachuu ammoo waggoota kudha shanii oliif artiist Iteenash Girmaa beeka. Iteenash nama safuu ogummaa isii eeydu itti gaafatamummaadhaa fi qorannaadhaan hojiilee isii hojjettu fakkeenya ol aanaa namni waa irraa barachuudhaa qabaatu jedha.
Iteenash nama ogummaa bareedaa qabu, nama taalentii guddaa qabu, nama afaan adda addaatiin sirbaa turedha. Afaan Oromoo isaaniitti yaabalaaf nama gaariidha qabu.
Umrii dheeraadha Iteenash waltajjiirra yookaan ammoo artistummaadhaan turte. Fakkeenyummaa isii kana maal wanni irraa barattu? Atis akka nam tokkotti kan biraatiif immoo maal dhaamta?
Fakkeenyummaan ishirraa barattu disipiliinii ishii ogummaa kanaa qabdu disipiliinii gaariidha. Lammata waan ishiin aadaa irratti hojjechuudha. Yaalii goof kunis aadaa ofii guddisuudhaaf gaariidha jedhee fudhadha akka fakkeenya guddaatti fudhadha fakkeenyaaf. Sirboota ayyaana waggaa fa'aa kan akka aadaatti jirtu ijoollee sirboota qaammee fa'aa kan ijoolleen baadiyyaatti sirbituu rakkatee baadiyyaa keessaa baastee orijinaaluma isaa akkuma jirutti baastee uummata biraan nama gahaa ture. Kanaaf fakkii guddaadha gartee aartii guddisuu irratti aadaa guddisuu irratti kan aartistiin hundumtuu waan isheerraa baratudha.
Artiist Teenash Girmaa bara kudha sagal torbaatamoota dhumatti orkeestiraa baandii poolisiititti kan qacaramteetiin hojjette yoo ta'u achumatti. kan isiin abbaa warraa fi abbaa ijoollee isii sadii kan ta'an artiist dammara laggasatiin kan isiin wal barte kan dhalattee guddatte ammoo godina shawaa kibba lixaa leemmanitti artiist teenash guyyaa har'aa kana magaalaa finfinnee bataskaana labuu gabreelitti sirni awwaalchaa isii raawwatameetiniin jira artiist teenashiif biyyoonittaa salphattuu maatii fi dinqisiifattoota isiitiif ammoo jajjabina hawwina gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra.
nutis as istuudiyoo irraa artisti Tenesh Girmaa Waaqayyo lubbuu ishee boqonnaa kennu jenna maatii firootaaf dinqisiifatoota isheefis jajjabina hawwina dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura walleelee isheen duraan walliste keessaa tokkoon siin hafeera.
Tolfatee dhaloota waaqayyoo, dhaloota simatee, illee dhaawatee.
akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina booranaa magaalaa yaabalootti har'aa siidaan yookaan soodduun jabaa biyyaa kumalaa yookaan immoo shaalaqaa jaatanii aliif hojjetame eebbifamee baname horii uummataaf mootummaan gumaacheen qarshii miliyoona sadii oliin ijaarame soodduun kun jaatanii alii adoolessa lama bara 2000 dhiifama bara 1992 keeniyaa naayiroobitti ajjeesame namni jaatanii alee ajjeese. agammaatti seeratti dhi'aachuuf adabamuun waan dhaga'ame hin jiru soodduu har'a eebbifame kana ilaalchisuudhaan soraan bulchaa godinaa booranaa obbo guyyoo galgaloof abbaa gadaa booranaa kuraa jaarsoo dubbisee jira gara soraattan sin dabarsa.
ajalan babaadoo tolee galchuun sana ga'a booranni jila jira soodduu jaatanii alee har'a dhaabne. kumala jaatanii ali yookaan shalaqa jaatanii ali adar lubbuun jiraate nam ganna torbaatamii saddeetiiti gaafinni ganna shantamii tokko naayiroobii keenyatti galaafatan. Abguyyoo booranni jila jira akkuma jenne soodduu nagaan dhaabattanii.
Nagaan dhaabanne.
Jaatanii ali naayiroobiitti akka nama wanjal hojjete yookaan akka nama waan dhibee hojjeteetti jeesanii har'a ammoo soodduu ulfinnaan dhaabuuf jirtanii. Miiri namaa maal fakkaata?
Batilleen galatoomee jetti guyyaan irraa guyyaa seenaa qabeessaati guyyaa uummanni Oromoo kaabaaf kibbi jiru Finfinnee irraa Naayiroobii irraa akkasuma godinaalee ollaa godinni guji dhiqaa fi godinni guji baalee irraa godinni booranaa alalee qabu hunda irraa asii baheetiin soodduun shaalaqaa jaatanii alii eebbisaa oolle. Qofaa miti dabalataan mul'ata isaa kan turee fi mul'ata isaa sun ammoo kan dhugoomse mootummaan naannoo Oromiyaa godina kanatti sagalee uummataa kan ta'e OBN istuudiyoo isaa yeroo jalqabaatiif eebbisa jira. Dhagaan bu'uuraa abbaan darbii sadii hirmaannaa uummataatii fi maallaqa mootummaatiin waggaa kanarra kaasee kan ijaaram ta'a guyyaan irra guyyaa baay'ee seenaa qabeessa uummanni Oromoo dhufee walitti walitti dhaamatee nagaa wal fuudhee kallattii fuulduraa walii ka'ee ga'an eebbifachaa addaan ba'e kumaalee jaatanii alii goota dacheen booranaa keessa biqile gootota Oromoo akka jeneraal Taaddasaa Birruu akka shaalaqaa jaatanii alii namoota seenaa yaadatudha. Sirnoota dabran haala mijaa hin qabne keessatti jireenya isaanii hunda seenaa uummata Oromoo jijjiiruuf warraaqsa guddaa godhe qabsoo guddaa godhe. Bara baalleen biyyi bulchuu ijoollee abbaa gadaa Oromoo harka jirutti dhiigaan isaanii irraa magaalaa Yaabalootti eebbisnee jirra. Waliigala hojii kumaalaa jaatanii alii hojjete hunda ibsuu baatus ka'umsaaf dhalootee ammaa kun dhaabee jira. Siidaan guddaan ammoo onnee keenya hunda keessa siidaan hin buqqifamne dhaabatee jira. Dhalootee ammaas isirraa baratee kutannoo olaanaan daandii isaan baallee gaasii isaanii cimanii akka itti fufaniidha kan asirra kaa'an.
Bulchaa dansaa jechuun ka'uuf kennu kan hojii uummataa dursu har'allee tanaaf qalbii nama keessa baduu dadhabde qalbii nama maan fakkaatti.
Siiga kana irratti miirii uummata baay'ee baay'ee kan yaadii uummata guddoo guddoo walakkaa bo'aa. Kaan ammoo barnoota seenaa sirra maal barannaa jedhee faayil isa kan yeroo dabre waliin hojjechaa turan nama akka absaatii dhiban nama akka matoolaqaa dabbasaa akka abbu qaraarsaa. jira ba'anii guddoo dubbatanii intalli isaallee hawwii jaatanii alii akkasumas haaliman isaa hundi dhufanii erga guddaadhaan uummata dabarsanii biyyee gammachuu guddaan qabu uummati uummatitti gammadee jira wanni guddaan achirra maal barannaa waan jedhaati kan jiru inni qofa isaa barsu nuti guddaa hojjete har'a ammoo namni finna nam durdeemu fuula hedduu jira waan qalbii uummata oromoo jabeessa kayoomillee daganteen akkas hojjechuu akka hin qabnu fuullee dhaamsu guddaa dabarsanii jiranii.
Gadaan bultan gadaan teessan isan bira dabartee addunyaayyu fakkeenya taate isan sanyii jaatanii aleeti jijjiirama ammaa kanaan walitti dabalattanii wanni isan biyyaa waa dagaltan maali.
Guddaan sammuu keenyaaf dursu waa dagalle shaalaqarraa waan baranne nulleen bakki jirrutti waajjira mootummaa mana hojii mootummaa keessatti barataan akka barataatti hojjetaan akka hojjetaatti warri finnaa hoggansi akka qaama finnaatti hawaasa kan tajaajiluuf waadaa keenya akka haaromsinuu waliigalle shaalaqaan jireenya ofiitiif hin jiraanne ofirraa bahee sabaaf jiraate sabaaf jiraatee wareegame nulleen ofii jiraachuu ofii yaaduu dhiifnee fuula jirrutti hawaasa keenya aarsaa ta'anii fi qabsoo yeroo gaafatu taasisuu keessatti hundi keenya yeroo wal qabanne hojjechuu akkamu sablammii jaalalaan qabachaa ture shaalaqaan barnoota irratti xiyyeeffata hojjechaa ture fuula deemsifatti fakkeenyi gaarii ta'aa ture kanaaf nullee fuula jirrutti sablammii jabeeffannee bakka daarbii kan bulchaa jiran pireezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa pireezidaantii Shimallis Abdiisaa dhaamsa isaas dabarsaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo keessummoonni olaanoon dhufanii jiranii hooggantoota OBN as turan fuula jirutti sagalee uummata keenyaa ta'anii ofii ofirraa baanii uummataaf akka jiran waadaa sagalee uummatillee daamsaan guddaa fudhatee erga tasaa dabre maatii isaallee waan dandeenyuun magaalaa yaaballoo mana jireenyaallee harmatti tuusu uummata keenya bal'aan akka jaarree fi maatii isaallee kenninu mari'annee waliigalle jaalalli inni uummata qabnulleen uummata keenyatti agarsiisu onnee guutuuf qalbii guutuun jireenya isaa uummataa kennulleen uummataaf kennu qabsoo uummata Oromoo warreen jiramu ittiin ollaa keenya jabeeffannee akkasii akka hojjannudha karra biraan.
Mootummaa dabretti nama kan galaafatee jenne namichi jecha tanaan shakkan wanni mootummaan haaraa'e kun wanni isaan irra wal dubbattan fa'aan jirti yookaan ammoo nam tanaan shakkaniitiin tanaan seeraan gaafatan jedhan fa'a yookaan wanni nama irratti wal dubbattu fa'aan jirti.
Egaa akka mootummaa goota akka kumaalaa jaatanii ali hedduun isaanii bakka hedduutti diinotaan galaafatamanii jiranii mootummaan naannoo Oromiyaa warra qabsoo uummata Oromoo gufachiisa ture. Baay'ee irratti hojjetee fi olaantummaan seeraa kabajan hojjechaa ture. Egaa akka mootummaattis namooti hojii kan gocha akkasii irratti raawwatan, hojjetan, miidhaa saba irra gahaa turan, lubbuu namoota hedduu galaafatan, aarsaa fi tumsa uummataatiin mootummaan akka hojjetu duraanuu kan beekamu ammallee kan hanga gofatee uffanni beekamu sadarkaa sun xiqaamee gocha kan raawwatu dursa sammuun isaa guyyaa har'aa warri suniif gaddaa fuula jiranitti uummata Oromoo bal'aaf ammoo gammachuu guddaa dhalooti ammaa ammoo kan cimsee halkanii guyyatti cicheen hojjeta aarsaa akkasa ta'uuf hundi keenyayyuu waadaa uummata keenya galle jirra warri lubbuu nama galaafatillee yoo yeroof daatellee bakki inni jiru mootummaan barbaadeetiin olaantummaa seeraa kabaja kunuunsa uummata bal'aa feesii jechuudha.
Bulchaa Godina Booranaa Abguyyoo Galgaloon galateeffadha. Amma immoo Abbaa Gadaa Booranaa Kura Jaarsoot dabre. Gadaan Booranaa jilaaf jettee godaantee gama Liibaniitti hakkitee amma ardaa oofii jirti. Isaanii laf hin beeknee fi garnageellee Booranaa dhiyaata. Abbootiin Gadaa Agjil hin fixatin wanti jabduullee yoo jiraatte jilsuun bira hin yaatu tanaaf hardhallee godaananiitiin liiban jirani abba gadaa guddoo si galateeffadha jabaaf jennee namni akka jaatanii alii kunin isi jabaan hin dhalate moo bara jabaa dhala moo jabaanuu barkeessa dhalata.
jabaan duuba hin dhalata jaatanii nam duuba booran qofa hin ta'inuu gosti Itoophiyaa kee bulchuu faayyuu fakkeen ta'eettiin walitti qabee bulchaa ture bar isa sunitti Oromoo boorana gujii gabra harkiisa waliin jirtallee walitti qabee nam jabeen isaa waan guddoon himan.
Dansa. Daan Oromoota biyyitti buluun jirtuun iyyuu bulchiinsi jaatanii illeen kanum keessa baashe. Mataan abba gadaati sila nama akkamiin wal bulchuu male.
Nami biyyuu deemduuba qajeelumaan gosa dur deemuu malee aadaan biyyi bulchuu malee aadaan dhaloota keenyaa fi qajeelumaatii aadaa tokkummaa keessa qabdu aadaa nagaa keessa qabdu akkasumas namni biyyi dur deemu ilaalcha walqixxummaa qabaatee akka sigalaqaa sun duuba gosa walitti qabee aadaaf dhugaan nan bulchuu malanii. Cahee jira kan akkanaa duuba sila afakkeen sigalaqaa sun fudhatanii gosa durdeemu malan.
Bagadaa Booranaa Kuraa Jaarso ardaa ofii jira. Ardaan ofii nam lafa hin beekne garnagallee Booranaa dhiyaate sodduu jaatanii alii irratti nami hedduu dhufe The Life and Legacy of Boorana Statesman jaatanii alii jedheeti seenaa jabaaf jenne jaatanii alii jedheeti nami barreesse abtaa dhiilii banii fi keessummooti hedduulleen itti dhufanii nami barreessuuf dubbisuu feetan seenaan jaatanii alii guddinni achirra jira nagaan bulla ansoraa lakeeti.
dhaggeeffatoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra sirbaa iteenesh girmaa akka duraan sin dhaggeessisneen xumurraa gama kiyyaan nagaattiin jedha sirba sanaa booda sagantaa afaan amaaraatti fufa.
Kaate, Ileeshi tolfatee.